Iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika. ijwi rya amerika rizamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa gatatu itariki zine z'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muri studio gatanu eh, muri kumwe na oriane itanga ishaka i washington dc amahoro bakunzi mwese rero muduteze amatwi kuri uno munsi wa gatatu aho dusanzwe tuganira ku bibazo by'amagara y'abantu mu kiganiro murisanga abanyamwema batari bake ba- i- baritaba imana kubera indwara zo ku rukoba mu gihugu cy'u Burundi n'ahandi ku isi eh, kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na- n'umunani uwurongoye ishyirahamwe ritagira imbibe ry'abanyamwema mu burundi kasimu kazungu avuga ko abo baz- abazwi kuba bamaze kwitaba imana bashika kuri cumi na batanu ariko bashobora kuba barenga kubera rusansuma itarakorwa neza yamara uh, igitigiri rero bakavuga ko kiri hejuru cyane kazungu avuga ko izo mfu ziva ku magara yabo biga- bibagora kuronka uburyo bwo kwivuza rero iki kibazo c'amagara y'abanyamwema cane cane muri iki gihe cici nico tugiye kwihweza aya magara y'urukoba rw'abantu cane cane banyamwema bakarigwa cane n'izuba nico tugiye kwihweza mu kiganiro c'amagara y'abantu c'uyu munsi mugume ku maradiyo yanyu mushikirize n'ibibazo n'ivyumviro nk'uko bisanzwe nimero yacu ni rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ndasubiramwo nimero mushobora kuduhamagara ko mugashikiriza ibibazo n'ivyiyumviro ni rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe kaze mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranyi aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nk'uko tuba twabibabwiye mu kanya uno munsi ni umunsi wa gatatu aho tuganira ku bibazo vyerekeye amagara y'abantu uno munsi tugiye kuganira ku bijanye n'urukoba ah, cane cane muri iki gihe cici abanyamwema batari bake eh, baritaba imana kubera indwara zo ku rukoba muri- mu gihugu cy'u Burundi n'ahandi ku isi eh, kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani urongoye ishyirahamwe ritagira imbibe ry'abanyamwema mu Burundi Kasimu Kazungu asigura ko benshi bamaze kwitaba imana abazwi ni cumi na batanu guhera muri bibiri n'umunani yamara ko hataraba rusansoma nyayo igitigiri bavuga ko gishobora kuba ari kiri hejuru cyane aha rero tukaba tugiye kwihweza ingaruka z'uruzuba rwinshi ku rukoba rw'umuntu cyane cyane kuri ba nyamwema Ah, kuri iki kibazo rero twatumiye eh, muganga eli mupera avura indwara z'urukoba mu burundi akaba amaze ikiringo kirenga imyaka cumi ah, ari muri uwo mwuga avura Ah, mbere y'uko tuganira na muganga reka dutege amatwi inkuru mugenzi wacu diane ndonse yaduteguriye kuri iki kibazo muri iki- muri iyi minsi
abanyamwema bakunze kuba bari ba magoyagi mu magara yabo abaganga bavuga ko ivyo biva ku rukoba rwabo rutagira inkabuzo hitwa melanine ifasha kurinda izuba maze bigatuma urukoba rwabo rwama rwiziziwe n'ingwara nubwo atarusasuma rurakogwa urongoye ishiramwe ry'abanyamwema ritagira imbibe kasimu kazungu avuga ko abagwayi ari benshi mbere n'impfu zirimwo novuga muri make ko amagara yabo ameze nabi tumaze kubura abarenga cumi na batanu kuva ibihumbi bibiri na munani gushira umunsi n'ubu dufise abo bumva cumi na babiri nibo tuzi kandi tubaza ko bo bari benshi kurusha baba bagwaye nuko taragera rusansuma ko uburyo nibwo butugoye muri make amagara yabo ameze nabi cane Bamwe muri abo bagwayi bavuga ko ukwivuza ari ikibazo kuri bo. Siniremera Jacques ni umwe mu basinzikaye izuru ryiwe rimaze gucikamwo kubiri ku kudashobora gushikira ubuvuzi nyabwo bitangura hatanguye ari ihere agahere gato kagenda karakura mu nyuma gakuze karatoboka kamaze gutoboka rero niko kuguma hamera nk'ahabora habora havunguka havunguka gushika rero naho igice c'izuru cose kigenda narivuje ku bitaro byose bishoboka mu ntara ya muyinga ama bakubwira gute none ko batakuvengukira mu ntara ya muyinga nta na kimwe bashoboye kumbwira usibye gusa ko nasabye kasima ati je mbona ingwara yanje iguma iduga kandi ku bitaro vy'i muyinga ntaco bamfasha ntibafuma abantu ndungike ku bindi bitaro bibishoboye kasima acambwira ati ngo jewe ndabico nokumarira ivyo biruko mu gihe urongoye ishyirahamwe ry'abanyamwema ritagira imbibe mu burundi kasimu kazungu avuga ko uretse ko atabaganga b'abahinga mu kuvura indwara zo ku rukoba leta atacifasha kinini mu kubarungika mu bihugu bishoboye kubavura leta nk'uko mubizi kuvuza abanyamwema ubwa mbere ni amafaranga menshi kuko hari imiti aho mu burundi itaboneka n'abaganga bonyine bazobereye muri ubwo ndwara z'urukoba ntabahari bituma rero leta atakinini ifasha cyane cyane ubushikiranganje ego ugiye barakwandikira ugenda kubona abaganga bo ngaho mugabo ntacyo bashoboye gufashwa kenshi dusanga bimaze kuba kure ubushyikiranganji buramaze kwandikira abanyamwamabi aho i bujumbura n'abandi bagiye musema mugabo kubera ko atavyo bashoboye usanga atatu twataragira kudufasha barabishaka mugabo bikeneye ko tujya hanze nawe kujya hanze ntabyo bashoboye habuze uburyo kuko mu bushyikiranganji kujya kuvuza umunyamwema hanze ntabyo bagira niko batubarira kasimu kazungu abandanya avuga ko izi ngorane z'amagara y'abanyamwema zishoboka ko zikingwa ni nko kwama bambara impuzu zifuka umubiri wose kwamana inkofero ku mutwe amarori akingira amaso bakamana n'imitaka yo kwikingira izuba ariko rero abavyeyi bafise abana b'abanyamwema hari abavuga ko ata bushobozi baronka bwo kwitwararika ivyo vyo kubakingira indwara ntabwo binyohera na gato kuko najye ubwanjye kubera ku mibereho mbaye ni ukuguma niruka njaha njaha kugira ndabe yuko twobandanya tubaho cyane cyane nihutira ku bintu vya rasiyo nk'ibintu vy'inyambaro canke vy'amavuta yo kwisiga nta mahera ndonka ariko kandi urongoye ishirahamwe ritagira imbibe ry'abanyamwema avuga ko n'abafise ubushobozi bwo kugura ivyo vyambagwa vyo kwikingira izuba bahura n'ingorane yo kutaronka aho babigurira mu gihugu c'uburundi nko muri tanzania barafise amavuta basanzwe batanguye kwisiga asanzwe akingira uko bajya abazungu bakunda kwisiga ayo rero arazimvye narigeze kubaza bambwiye ko kamwe gashobora kuba agacupa gafise 25 mg kogwa mu madolari mirongo itatu bubu barayafise bariko baranayakora ahantu bitwa kilimanjaro barambwiye hari mu mwaka wa 2014 nimba tubishoboye tubigure mugabo ntayo dufise ko ayo mavuta atuma akingira urukoba ayo twisiga ino nayo korosha gusa urukoba ntazuba akingira ibindi naho ni inkofero inkofero izo turonka ino ari usanga zitameze neza kuko nizo bakora ntibabikora en consequence y'urukoba rw'umunyamwema oya kuko no muri afurika aho babikora ntabyo bazi niyo ngorane dufise mugabo ivyo vyose nivyo dukeneye kugira ngo gukingira urukoba rw'umuntu agendana ubunyamwema aha rero abanyamwema baba mu ntara zo mu kiyaya c'imbo cakamwo izuba ryinshi bavuga ko bobo bageramigwa cane tumenyeshe kandi ko banyamwema mu burundi baharugwa ku barenga igihumbi n'amajana abiri nk'uko uwutwara ishirahamwe ryabo abivuga ibujumbura diane ndonse ijwi rya amerika urakoze cyane diane ndonse kuri iyo nkuru waduteguriye ku kibazo cya banyamwema cyane cyane kuri icyo kibazo nyine tugiye kuganira ko uyu munsi cyerekeye amagara yabo urukoba rwabo muri rino ci rero abantu benshi bafite amakenga menshi ku bijyanye n'urukoba rwabo kubera izuba ryinshi haba muri afurika muri amerika n'ahandi hose nibyo tugiye kuganira twatumiye muganga eri mupera havura indwara z'urukoba mu burundi akaba amaze ikiringo cy'imyaka irenga cumi avura urukoba muri iki gihe ariko aragendera leta zunze ubumwe za amerika kumbure yaranatubwira ibyo iyo bariko arabona ba hano bakora kugira ngo birinde indwara z'urukoba muri make reka twakire rero umutumire wacu tutarinze kurandira muganga eri mupera ndabahaye ikaze mu kiganiro muri isanga amahoro naje ndabaramukije mwese ndabaramukije abanywanyi bari kudukurikirana muri kino kiganiro uri isanga murakoze cyane muganga kuri iki kibazo nyine cyane cyane kuri ba nyamwema wotanguruka tubwira muri make umuntu avuka ari nyamwema hari icyo atandukanye n'abandi bantu uretse ibara ry'urukoba rwiwe usanga rutandukanye n'urw'abandi
mu bisanzwe umuntu avuka ari nyamwema taco avuka atandukanye ko n'abandi bantu ni umuntu nk'abandi ndetse ubwo bumuga bw'ubufata buba bufatiye ku rukoba ni nk'uko udashobora kuvuka amugaye ukuguru adafite amaguru akwiye abiri adafite ukuguru kumwe cyangwa ukuboko kumwe undi akavukana amaguru atatu bikava rero ku gice cy'umubiri kiba kiba cyamugaye mugabo kugira umuntu adoge ku kibazo nyezina ubumuga bw'ubunyebuzana buzana ubunyamwemana ababwiye yuko ari ubumuga bufatira ku rukoba urukoba kugena rusanzwe rutunganije burya hariho ukugene rufise ibice birukoze hanyuma rero ku isaso ryaho kugira umuntu agaruke ku ndwara y'ubunyamwemanye ku bumuga bw'ubunyamwemanyezi n'umuntu yovuga ko ari ubumuga kuko iyo umuntu amaze kubugwara ntibukira kugira umuntu agaruke kuri ubwo bumuga rero menye yuko ku isaso ry'urukoba hariho ikintu two kwita amaseri y'urudutafari kuko umubiri wose murabizi ko ukozwe n'utwo dutafari natwo tukaza turibumba hamwe kugira dukore dushobore gukora ibice by'umubiri bitandukanye hanyuma rero utwo duce tw'umutafari ni uduseri bita melanosite tukaba ari two dukora ibyunyunyu bita melanine ibyo byunyunyu bita melanine nibyo bituma umubiri ushobora kwirabura uza wirabura uza umuntu ari inzobe bigatuma noneho bitandukanya ibyo twakwita lerasi nk'abazungu ugasanga bafite umubiri udasa n'uw'abarabu abarabu ugasanga gusa n'abirabura ndetse no mu birabura hagati ukabona harimo abari inzobe harimo abakeye cyane harimo abirabura tsikiri hakaba rero n'abantu bari hagati na hagati mu bantu baba bakomeye mugabo iyo rero bya bagize bya iyo umuntu arwaye utwo dutafari turashobora kubura kubura iyo twabuze ni bivuye kuri ubwo bumuga nabyo nyine turabigaruka ko urumva ko ibyo byumye bitaba bikibaye bikikozwe nta melanine umuntu aba agikoze nta melanosite umuntu aba agifise iyo umuntu atazifise rero ntihaca acika bavuga yuko ari nyamwema hariho izindi mbo nyinshi nyinshi nyinshi zishobora gutuma umuntu agira nk'amabara yera muhora mubona nk'abapasoni nk'iyo bagiye muri bimwe twakwita la depimentation artificielle iyo bakoresheje ya mavuta
yo kweza umubiri bita nka hydroquinone urasanga kubera nayo nyine akora icyo gikorwa ni ukuvuga umuntu wewe bafite ubwo butafari abaprodizadora abakora iyo melanine ubwo kubera yatwishe aho hantu yatwishe haraheza hakera naho nyine akaba inzobe ugasanga bizana ibyo bivuga yuko cyangwa izindi ndwara zinyuranye iyo zononye ubwo ubwo izo melanosite ugaca usanga rero la consequence ingaruka mbi zabyo ni uko bica bizana ayo mabara yera ku mubiri ku ndwara y'intuzere hoho ku ndwara ya twari ko turavuga y'abanyamwema ubu rero ntabwo bavukana si ukuvuga yuko buza gupfa nicyo gituma bavuga ko ari une maladi constitutionnelle ni ubumuga umuntu avukana ni ukuvuga ko nta na dukenya baba bafise mu rukoba aho rero bica bivana niho rero umuntu atandukanyira umuntu abanyamwema ko hari abanyamwema usanga ari umubiri wose umubiri wose ntabagira namba hariho rero n'abandi usanga ari ibice binini binini ibice binini by'umubiri babivuga yuko baba bafise dukenye ibi rero bivanye n'utwo byonyine bisigaye niho uca ubona ukugene ibyo ibyo byerekana ku mubiri hanyuma umuntu agarutse kuri iyo melanine rero igituma twayirandiye ko cyane ni ni ibyunyunyu bifise akamaro kanini cyane mu buzima bwa kiremwamuntu nicyo gituma muzobona bariko barabereka nk'ukugene fenomene d'adaptation ukugene abantu biyadapta kwihindagurika ry'ibihe uzobona nk'abantu baba mu bugaragwa nk'abantu baba hariya muri afrique de l'ouest muri afurika muri afurika y'uburengero ugasanga ugasanga ugasanga barirabura rwose baba bafise melanine niniya kuko iyo melanine niyo ishobora gukinga iyo mishwarara y'izuba irakinga imishwarara y'izuba kugira ngo muri rya mishwarara y'izuba kuko niyo it- ituma uh, utwo du- udutafari two ku mubiri umubiri muri rusange apana uh, ap- tutavuze simvuze ayo mamelanoside niko ndavuga ayandi maseri yo ku mubiri ko hariho udutafari twinshi twinshi tujejwe eh, Urukoba.
tujejwe eh, eh, tujejwe dufise eh, amabanga anyuranye kugira ngo urukoba rushobore kuguma rukora neza kuko burya nuko tutabigarutse ko urukoba nabwo nyine burya rufise eh, akamaro kanina kanini mu mu buzima bwa kiremwa muntu kuko eh, nabyo nyine umuntu ayo- yoheza akabigaruka ko mu nyuma hanyuma rero ubwo butafari rero bundi iyo bu- bwononekaye eh, bura- bir- birashobora kuza bi- irya mishwara y'izuba ica ituma eh, iba i- i- ita- itera ibintu bita vy'amakanseri yo ku rukoba aribyo binabangamira abo ba nyamwema kubera bataba- ba- batagira namba iyo melanine iza kubarinda iyo mishwarara y'izuba ni ukuvuga rero ko eh, iyo melanine nta iyo iyo utwo dutafari ntatwo baba baravukanye nta n'uburyo bashobora ku- ku- ku- gufunga- gufungura imfungurwa canke gufata imiti yotuma ubwo butafari buvuka canke bukura mu mubiri oya ni ubumuga bw'indemanwa usanga umuntu yaravukanye nta buryo na bumwe eh, iyo umuntu amaze kugira ubwo bu- bumuga eh, bwo ku- bwo- bwo kugira bwo ku- bwo ku- Kutabuvukana.
bwo kubikinga kimwe eh, ino ibyo nabonye bakora gusumba ahandi ni uko bashobora kubibona iyo umuntu ataravuka ni ukuvuga nk'iyo bamaze kugira umuntu afise ubwo bumuga mu mu- mu- mu muryango baraheza bagapima cyane abantu nk'umuntu agifise imbanyi bagafi- bagapima eh, umu- abantu bagiye ku- kubaka baba bavana mu mu miryango ifise ubwo bumuga bagapima ikintu bita bijya by'ama adn ukaraba ukugene eh, umubiri w'umuntu u- wubatse n'ukugene uwo bazokubakana uba wubatse eh, bakababwira yuko mudashobora ku- mutoshobora kubana kugira ngo eh, ntimugire uronke amahirwe yo kubyara abandi eh, banyamwema muri muri- muri- muri eh, Muri uwo kandi mu- mu- mu- mu- mu- mu rwaruka muzoba muzoshobora kuronka Mm. ni ukuvuga ko no- nubwo bashobora kubibona mu maraso nta kindi na- gishobora gukorwa kubikingira nubwo hano muri amerika ba- bashobora kuba babibona kare cyane Ubu i- i- i- bariko baragira ikintu bi- ba- hariho ibintu vyi- vy'ama experimentation en cours ivyigwa.
hariho ibintu ibintu bariko bara- ba- bavuga yuko bariko barapima guhindura iyo genotype i- bi- ya eh, bi- bijya kugene amajene aba aba- agira ah, ama- ama- Yubatswe.
akurikirana kugira ngo bakorije eh, ijya- ijya- ijya zone ibiri responsable y- y- y- y'ubunyamwema n'ibintu bisaba ubuhinga buhanitse rwose ibyo rero nivyo bariko barapima mugabo uno munsi bitara ibikorwa byabyo bitarashigwa habona kuko bitarazana inyishu zigaragara Mm. kuri abo banyamwema muvuze ko bashobora kuba bafise uruhande rumwe rw'umubiri eh, rufise iyo melanine eh, bobo nta mahirwe y'uko zishobora gukura ahandi kuri- ku bindi Oya.
bihimba amaze kwi- kwitwa nyamwema bafise ibida- ibidakwiye kandi aho bitari biguma bitahari ubuzima bwiwe bwose ni ukuvuga ko aba- abari ubumuga yavukanye kandi ateza kwiga ku bana eh, bivanye kuri kuri bya mpanuro eh, ujya mu kuri wabo yamye avuga eh, kasimu kandi na- navyo nemeza ko ari byo eh, kugira ngo ntibashobore kugira eh, izo kompulikasiyo ziva eh, izo ngarukambi ziva ku mishwarara y'izuba Mhm. Eh, none ah, twihweje abakenyezi canke abagabo bo- bompi ba- iyo ngwara ibafata co kimwe canke bakarira co kimwe ego baba abakenyezi baba abagabo baba baba abagabo eh, gushika ubu ibafata co kimwe eh, ntubovuga ko eh, ikaze muri ku- kuko ni ni- ni- ni- ni- ni ubumuga butaririye o sex kuko hari ubumuga burya usanga baba bakubwira bati ubu u- uravye kugene butunganyije se en caractère iririye o sex yo- byo byo biri biri ubisanga co kimwe eh, mu buryo bungana kandi mu bu eh, bikaza bisa eh, haba ku ku gitsina gabo cyangwa ku gitsina gore yego radiyo ijwi rya amerika isamiraniye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi ko turihweza ikibazo eh, ca- co ku rukoba rw'umuntu cyane cyane muri iki gihe cici ah, izuba ari ryinshi cyane ah, rikaba ribangamiye eh, aba- abatari bake cyane cyane ba nyamwema bagendana ubumuga bwo ku rukoba Eh, turi ko turaganira rero na muganga eli mupera dufashe ku gutegera neza ubumuga bwa nyamwema ah, bagen- abagendana ubwo bumuga icyo bokora n'ingene bokwirinda kumbure n'indwara zizanana n'ubwo bumuga Ah, muri ko murumviriza radiyo ijwi rya amerika mu kiganiro c'amagara y'abantu mugume ku maradiyo yanyu
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranyi aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda ngewe ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi rya amerika isamiraniye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nk'uko mubyumvise ni cya kiganiro murisanga mwumva buri munsi muri kumwe na oriane itanga ishaka tufise mutumire ni muganga eli mupera avura indwara z'urukoba mu burundi cyane cyane muri iki gihe cici abantu benshi bafite amakenga ku rukoba rwabo ingene bogwi- bokwitaho uwo rukoba ah, cyane cyane ba nyamwema bafise ubumuga ah, bwo kuvukana ivyunyunyu muganga yadusiguriye vyitwa melanine bafise bike cyane abatanabifise ah, ukuntu bokwitaho urukoba rwabo kandi turafise banywanyi biradijwi rya amerika ku mbuga ngurukanabumenyi kuri facebook nabo nyene bifuza guterera mu kiganiro bashikirize ibibazo n'ivyiyumviro Eh, tuje ku murongo rero nabo nyene tubaha akaryo Ah, mukundwa wa kristu turi kumwe ku murongo uratwumva
yego amahoro neza amahoro Mm. ikibazo canke iciyumviro
ni bwa mbere cyo ikibazo hama cyo bikimbura hama ikibazo muri rusange aba bafite iyo probleme ya albinisme eh, na- nibaza ko babwiriza ko ari abantu igihe icyo kintu cyadutse mu gihugu bikagaragara ko baboneka ku rugero kanaka hobaho uburyo bwotunganya n'igihugu kugira ngo eh, bashobore kubakingira nkorana nk'uko muriko muravuga ko muri iki gihe cyici bariko barahura n'ibibazo ari benshi ko izuba ribaba- riba- ribakira ugasanga barahitanwa n'ubupfu buturutse eh, ingorane Karibaza nti none mbega nta buryo buhari bw'uko boshiraho ibigo byotuma iyo ba- ba- baronkaho ibyo baronka byatuma bagenda ku gutembera bituma bashobora kwakirwa n'iryo zuba bikabanya bikaba dore bakakingirwa hanyuma ku bijyanye n'ubuhinga nabwo byo- bwo kuvura mbe ko uh, umenga muri afurika cyane albinisme ntibikaze mu bindi bihugu bya buraya irabo- iri- irakaze kubonekaho Eh, uwo muhinga mu by'ubuganga rero catubwiye atubwiye ati rero ikibazo cyane muri afurika muri amu za buraya atari cyane Ha- hanyuma nibaze ko nk'abahinga mu byo kuvura nyene eh, boshiraho cyane bo banaye ubushakashatsi ku buryo kuko iyo ni ni- ni caractère i- ine ni ibyo umuntu avukana Eh, baka- hanyuma babikinga ntibibe transmide kuva aha canke bija hariya murakoze
yego murumvise ko muganga yari yatubwiye ko hano muri amerika ari bariko baragira ubushakashatsi eh, kugira ngo bagerageze gukinga iyo ndwara kumbure ku bana bataravuka ariko ko ari ubuhinga buhanitse cyane Eh, muganga araza kugerageza kukwishura kuri ibyo bindi bibazo twakire n'uwitwa theodore mahoro neza theodore amahoro y'imana kuri mwebwe murakoze namwe Eh, reka ndabashimira ko mikaze mu kiganiro cyanyu nitwa Vugimana Theodore ndi i Kigali mu Rwanda Mhm, ndabanza gushimira n'umutumirwa mhm.
Ah, ikibazo nifuza kumubaza eh, ese nk'umuntu bijya bishoboka ko wavuka uri umuntu muzima usanzwe utabana na buriya bumuga ese bishoboka ko waba uri umuntu muzima ukaba wabyara umuntu ubana wenda n'ikibazo cy'uruhu cy'uko bamwita abanyamweru wenda ikindi kibazo namubaza ese iyo baganiriye nabo bumva nta pfunwe bibatera ese uruhu subiramo rwabo utibabaza rwaba rumwe teoje Mu gihe teodoro badasobanuye.
subiramo gato wavuze ati ni eh, subiramo icyo kibazo cyawe ati iyo waganiriye nabo
iyo baganiriye nabo bumva ko iyo bari mu bandi nta- nta pfunwe bibatera cyangwa se nta kibazo bumva bafite ko badasa n'abandi Ah, ikindi nsorezaho ese aze kudusobanura ese ni iki bakora kugira ngo mu gihe rya zuba rivuye cyangwa se bo nka leta ni izihe ngamba bafite kugira ngo nabo babashe kubitaho mu gihe rya zuba rivuye wenda babahe amavuta bisiga kugira ngo urwara rwabo rutangirika cyangwa se babe babaha n'indi miti bakwisiga mu gihe cy'izuba kuko kenshi hari abo- hari abo nzi ahubwo usanga baba mu cyaro bahura n'icyo kibazo ugasanga wenda yitwi- yitwikiriye imyenda igihe izuba ryavuye ntabwo yakora ikintu runaka ese ni izihe ngamba baba bafite kugira ngo nibura mu gihe rya zuba rivuye babe babasha gufotoje uruhu rwabo yaba ari amavuta cyangwa iki kintu bumva babafasha murakoze cyane murakoze teodoro Eh, muganga ego muganga mupera tuhereye kuri mukundwa wa kirisitu yabajije ati niba hari ibigo ah, kumbure na teodoro yakigarutse ko ibigo bifasha ba nyamwema cyane cyane mu burundi bizwi bibitaho haba bya leta cyangwa iby'abigire- iby'abikorera utwabo ah, baba barashinze kugira ngo bafashe abo bantu hanyuma arabaza ati ah, mukundwa arabaza ati albanism albanisme i- irakaze cyane ahandi ku isi ko ivugwa cyane muri afurika honyine
ego murakoze cyane duhereye kuri ibyo eh, kuri ibyo bibazo bya mukuru wa kirisito Eh, ibyo byo kuvuga ngo albinisme ko yoba ikaze mu eh, muri afurika gusumba iburaya ni nka bimwe nariko ndakubwira Ku- nk'imu- nk'umuzungu ariko araraba abirabure burya abona umengo barasa bose Eh, cyangwa wowe uri kuraraba abazungu ukamengo nta muzungu yoba umunyamwema kuko yoba umualbinos kuko umengo bose ba- ba- bari inzobe burya ku ku muntu abimenyereye wegereye urujya rukoba rwabo muri bo nyene kurya tubibona muri afurika aha iwacu nabo nyene iyo ubwo bumuga buraboneka ku rugero rumwe n'ubu tubona muri afurika mugabo si ibintu u- ushobora kubonera ku metero ijana ku mete kubera umubiri wabo ubukwene usanzwe utunganije uca umengo barasa mugabo twebwe urumva iyo ubu- umuntu at- agiye kwera kwe- kwera yari asigaye yirabura ni hamwe naho uba uri ku kilometero cyangwa iki uca ubibona Eh, ku byerekeye ikigo- ibi- iki- ikibazo kigira cya kabiri ko ata bigo byo gukingira abo bantu abo ba albinosi koko wewe yavuze ibintu by'imiti aravuga eh, cyane cyane ibyo yashigikiye ko mugabo nagomba ndamumenyesha yuko hariho n'izindi ngorane zihora ziyadukiza mu bihe bimwe bimwe eh, kubera urabona cyane cyane cyane muri buno burere dusanzwe tutuyemo ugasanga kubera abantu kutamenya ibintagutwaririza ibintazi n'ibiti eh, ugaca usanga barafata eh, abo bantu ba- bata- batagira shinge na rugero abo bantu basanzwe bakitswe n'amagara bakabafata kumengo ngo batanga kw'ikimazi eh, bo batwoce ibice bimwe bimwe by'umubiri eh, bogira iki na kijya cyangwa ugasanga babashe ba- babaremeka eh, i- ama- imi- i- ibintu byose bibi biriko birashikira in- in- birashikira eh, kominote yabo bavuga bafata ko ari aba porte malheur eh, bavumwe.
ugasanga baragira ibintu byo kubakumira Mm.
no kubafata nabi eh, ugaca usanga ahanini nibaza yuko by'ukuri ibyo byo kugira ibigo byo gukinga n'ibigo byo kubakurikiranamwo eh, koko si igikorwa cyo kwa muganga ubwa mbere ni igikorwa cya administration ni ukuvuga eh, igice kijejwe gutwara eh, abantu yaba mu bushikiranganji eh, bwo hagati mu gihugu eh, bwaba yaba ubushikiranganji eh, bwa solidarite bujejwe eh, kuvuza abantu aho nikora eh, nibaza yuko by'ukuri ari ikibazo cya leta muri rusange eh, umuganga nawe yoza ari gutanga eh, intererano yiwe ku byerekeye eh, gupima gupima eh, no gukurikirana ibyo bibazo eh, byo kwa muganga Yego.
theodore nawe yabajije ku bijyanye n'abantu bashobora kuba ba- ba- badafise ubwo bumuga bavyara aba aba albinos birashika cyane ego ibyo bintu birashika cyane ugasanga eh, muri izo couple zibiri nta muntu n'umwe w'umunyamwema arimwo mugabo ugasanga babyaye umwana w'umualbinos kuko barakubwira eh, muri genetike nuko bihava bingora gusigura mu kirundi barakubwira ko lo caractère iri domina cyangwa iri recessif iyi res- iyi mm, eh, recessif ni ukuvuga ko uba ufise ante ubwo uba ufise ubwo bumuga eh, mu mubiri wawe mu majene yawe ugene kuko amajene usanga yitunganyije ari bubiri bubiri hanyuma rero iyo ugafise ntigashoke ki- kibonekeza iyi iri domina naho upfuye kugagira kaca kibonekeza rero kubera iyo iri recessive urashobora kukagira ntikibonekeze umudamu akakagira ntikibonekeze ha- eh, ugaca usanga mumaze gu- kuja hamwe kubaka urugo muri ko murarondera ikibondo ugaca usanga umwana aravutse eh, aravutse agwaye ibyo birashika ni ni- intuze ni ni ka- ni ibintu umuntu ahora abona rimwe rimwe wanashaka bishobora kuba kubera intambamyi eh, ku ngo n'imiryango imwe imwe ke- kenshi ida- idashoka itahura ku kubera aho ubwenge bwabo aho bugarukira na muganga ukabasigurira ukabona yuko by'ukuri naho babemera ukabagamengo barahemukiraniye mugabo wewe uzirikana kandi wemeza yuko ibyo nabyo nyine ari une possibility ari ibintu bishoboka ko abantu bibi- babiri ba- babana ata muntu afise ubumuga buboneka mu- kuko hariho umuntu ugendana ubumuga buboneka n'ubumuga butaboneka kubera buri mu mubiri mugabo ugaso- uzosanga buriseruye mu ba- mu bantu Mm.
mu ba- mu- mu rwaruka ruzomukomokako Eh, nivyo muganga Yego.
ariko arasigura yavuze yagarutse ko cyane iby'amajene ni twumbure twavuga amaraso y'umuntu canke ubugingo bw'umuntu uko umuntu yubatse Eh, usanga buri yego.
buri muri we ariko butagaragara udashobora gushobora kubona rero ugasanga babiri bahuye eh, buraserutse ubwo bugingo canke ayo m- ubwo buzima ubwo bumuga kumbure bukibonekeza mu mwana wabo canke mu mwana w'umwana wabo yego Mm.
yego ni nka kurya umuntu aba yirabura Mhm.
ubundi ari inzobe bash- cyangwa bakirabura bose bagashobora kubyara umwana w'inzobe Mm.
kubera iki kubera hariho umusekuru cyangwa n'inakuru yari inzobe akantu mwe nako usanga karagiye muri ibyo by'amajene yabo ubwo akakiserukiza akiserukira mu bana kandi bose bakakubwira bati uyu mwana aha turabona iyo yavuye ko asa na sekuru Mm.
yego birumvikana Eh, none nk'uwavuga nka theodore yavuga ati kuba muganira nabo muvugana nabo benshi musanga bafise kumbure uko ku- kutiyumvamwo neza cyangwa ukwihebura cyangwa usanga babayeho ubuzima busanzwe barabyakira babibayeho gute
Eh, benshi benshi eh, umuntu yovuga ko ari ukwihebura ukwihebura nako nyine gutahuritse kuko eh, urabye ukugene umuntu uburyo umuntu ashikira eh, imiti urabye ukugene bamugara cyane bakiri bato eh, bagahava bahura n'amasanganya ba- bapfa bakiri bato kubera eh, usanga eh, kugene nk'uko yari yabigarutse ko eh, kasimu ugaca usanga by'ukuri bira- birajanye n'umwiheburo mugabo nk'abantu bahabibura yarakumenya ko ari- ari we waramenya ko ari ubumuga kandi ubumuga busanzwe azobana ubuzima bwiwe bwose kuko eh, i- kuko eh, les possibilités de traitement eh, biri biri biri byo byo biba- bo baba bafise eh, accès au traitement ni ukuvuga yuko kwa muganga baba bafise uburyo bwose bukwiye kandi babufise hagufi Eh, nka urabi urafati dufatiye nk'aha iwacu kuko ahanini ahanini nababwiye yuko bicwa na kanseri bakicwa n'indwara y'uruhumyi eh, mu maso no ku rukoba burya bara- barahuma bagahuma bakiri abana hama bakicwa na kanseri yo ku rukoba ibintu bitangura araduhere bikazamo ibibyimba hanyuma ibyo bibyimba bigahava bitandukira ko barakubwira iyo umuntu arwaye kanseri ihava iva aho ya- yavukiye igaca itangu- ijya itandukiye ijya mu maraso bigatandukira ibindi bice by'umubiri umuntu agaca apfa akiri muto Eh, hanyuma rero ukugene eh, bayitora urabibona eh, ku bimenyetso byayo kuri ibyo bibyimba mugabo urabibona iyo ugize hari ibipimo bagira eh, muri laboratware aha iwacu bagize ibipimo bita examen anapate bafata aga- mm, kamanyu k'umubiri twavuga nk'akanyama ukagapima muri microscope kugira ushobore kumenya ubwoko bwa kanseri uba ufise ibyo rero kubera hari kugene eh, hagize imyaka myinshi eh, hari ingorane ukugene laboratwari itunganije ugasanga ntibikorwa ugaca usanga rero biracika intambamyi cyane cyane kuri abo bantu aho nikora eh, na cyane cyane no- na no kuri leta yateze kubavuza ku bwinshi ugaca usanga biragorana ukugene umuntu ateze kujya kubavuza hanze bose kandi ari ibintu eh, byitwa ko byari bitonyi rwose Mm. Eh, none muganga twavuga yuko kanseri abo bantu ibabangamira cyane biba bivuye kuri ubwo bumuga canke no kubera izuba ryinshi cyane riba ryarababangamiye kumbure bashobora kuryikingira bakama bambaye imyambaro ibakingira urukoba rwabo kanseri iva kuki cyane cyane iva kuri iyo urumva hariho i- iyo iyo hariho ibintu bibiri hariho iyo mishwarara y'izuba yitwa yita ko itera umubiri w'umuntu igaca ituma amaserire y'umubiri akora nabi mugambo ku muntu akomeye bi- burya bi- ubwo ubwo biki nakubwiye ko bijya byunyunyu bita melanine bica bi- binywa byabsorba iyo iyo mishwarara y'izuba ntihagire ingaruka mbi n'imwe n'imwe bishobora gutera rero ku muntu usanga ni nk'umuntu atagira bimwe protection urumva rero ko bica bishika eh, bi- bi- bi- bisomye bisibe bica- bica bituma eh, ha- ha- eh, umubiri ukora nabi bigaca bizana eh, bi- bi- bitwara kuri iyo kanseri yo ku rukoba iyo kanseri yo ku rukoba ibivuye ku- kuri iyo eh, ni- ibivuye kuri iyo mishwara y'izuba nicyo gituma kubwira no mu gukinga ukinga iyo mishwarara y'izuba burya babwiye y'amakreme amavuta bisiga si amavuta ajya asanzwe ni amavuta bita kreme ekansolere ni ukuvuga n'amavuta akinga abuza iyo mishwarara y'izuba kwinjira mu rukoba Eh, hanyuma eh, hanyuma na zirya mpuzu ndende na ibyo byose kandi bakakubwira yuko ateza kuva ku zuba ni ukugira ngo umuntu agace eh, eh, mu- a- ntageragaje eh, ko- agire contact eh, n'umuco w'izuba gato gashoboka kubera aba asanzwe ari kimuga atagira ukugene yikingira ayi- ayikingira ugaca usanga ihita izana eh, ibibazo bitagira uko bingana Mm. by'ukuri rero twavuga yuko banyamwema ntibakwiye kutambara ibintu bikingira umubiri wabo na gato ahubwo bakwiye kwambara ibintu bikingira umubiri wabo Bikingira kugira ngo umubiri, eh.
imishwarara y'izuba ntije ntije kuri ntije ku- ku- rukoba ku- rwawe.
ku mubiri Mm.
hama bakababwira yuko badakwiye kuja nko eh, kwibarabara bajya gusanga basegerereza nko mu ma saa sita igihe izuba ryagamburiye ari- ari ryinshi cyane badakwiye eh, ku eh, eh, kugira imirimo eh, yo isaba umwanya munini ku zuba kuko iryo zuba ry'amishwarara y'izuba iri iri ari mibi cyane ku mubiri wabo baca bakubwira ko yambara impuzu ibyambagwa bifite amaboko maremare agakofera kugira agakingire mu maso eh, ni- n'ayo ni- n'ayo mavuta yo kugira abuze eh, imishwara y'izuba kwinjira Si amavuta adasanzwe eh, nk'uko yabivuze ati ni utuvuta tuzinze ni amavuta usanga bafise eh, nayo nyine eh, eh, aga- akamaro mu kubu- kubuza iyo mishwara y'izuba kwinjira mu mubiri murakoze cyane reka tubandanye ku murongo wa telefone turafise abandi bihanganye frederico urakoze kwihangana turi kumwe
yego turi kumwe oriyane amahoro neza mahoro neza Mm. duga ku ijambo nagomba kubanza kubashimira kuri iki kiganiro mwateguye cyo kirekeye abantu bato bato ba nyamwema Mm, si bato bato hanyuma eh, aba bantu bato bato ba ntaho nikora cyane cyane abo bantu baba barwaye baba ba- ari ba nyamwema Mhm, mhm.
hanyuma nkaca mbaza rero uwo mutumire boba bakorana gute n'amashyirahamwe ajejwe igisata cy'abo banyamwima cyangwa amashyirahamwe y'abantu aho nikora kubera nk'akarorero muri kino gihugu cyacu riyani ubu aho tugeze urashobora kujyana umuntu kwa muganga ugasanga ni ntaho nikora afite urupapuro rwa ntaho nikora wagenda kubaza muri solidarite bagaca bakubwira ngo banza umujyane kwa muganga guca ujyana urupapuro kwa muganga umujyane ku bitaro bya leta ugenda no ku bitaro bya leta bagaca bakubarira ati banza utange kosiyo y'amafaranga ibihumbi ijana cyangwa ibihumbi amajana atatu biravana uca uharura uharuye rero muri iki gihugu tubayemo ngaho ino mu burundi ubona uwo mukene nyarucari aba adafise n'utwo afungura ibyo bihumbi ijana bya kosiyo cyeza akabikura hehe nk'akarorero rero ntushobora gutangaho mu ishyirahamwe ndongoye twarapfishije abantu babiri tutasiba gusemerera tutasiba muri solidarite nimutuvurize nimutuvurize aba bantu bati nimubajyane kwa muganga muze n'impapuro zo kwa muganga twajyana kwa muganga naho ngo zana ngo zana banza mutange kusubwire ngo twakire uwo muntu icyo rero twashaka gusaba tugasaba dutera akamo yuko hoboneka abantu baza baravugira abo bantu bato bato abantu bato bato kenshi dafise aho utavugira abandi bantu aho nikora kubera amashyirahamwe aravuka akitwa ngo azi gufasha abantu bato bato mugo ntashikire wa muntu muto muto bakitwa ngo bariko barakora mugo badashikira ba bantu bato bato ni ukuri rumva bagerageze baze barashikira abantu bato bato kugira abantu bato bato bazafashwa ku byinshi baba mu bijyanye n'inyigisho haba kuri uko kuntu numvise asigura ku bijyanye n'ibyambago bashobora kwambara kugira bashobore gufasha igihugu ntibaze haravuka amashyirahamwe y'abantu barondera inyungu zabo bashaka gutunga ngo batungiye amashyirahamwe bagenda guhenda abantu ngo bariko bafasha abantu nabo batariko bafasha abantu ibyo nivyo twashaka gushikiriza murakoze cyane imana ibahezagireho ikiganiro mwamutegura co gufasha abantu bato bato turabashimira cyane naho babahagaritse ntacyo turabashimira cyane ku bikorwa mukora mubandanye mukomere turabateye intege abarundi benshi mubandanye ibi navyo ntacyo bizohira murakoze imana ibahezagiye murakoze cyane federico kumbure muganga nawe aragerageza kuvuga aho baganga bashikana ibikorwa byabo kuko birumvikana yuko bari mu bijanye no kuvura hakaba n'amashyirahamwe yerekeye gufasha muganga araza kugerageza kudufasha ku byo kumbure nk'abaganga bashobora kuba bafasha abantu aho nikora mu buryo bwo kugerageza kubafasha reka tubandanye twakire salomo mbere y'uko akwishyura salomo uraho neza uraho urakomeye
turakomeye duzi ijwi salomo ikibazo cyangwa icyiyumviro
nawe nshyigikiye uwo muntu agiye kuvuga yuko boza baravugira abantu ba nyarukari kuko uca usanga abantu b'abanyamwuga umengo ni abantu bavumye batitaweho muri sosiyete agiye wendana n'umunyamwema ndabona ko ari umuntu atinya kujya aho abantu bari atinya kujya nkabona nyine ko yisuzugura ubwiwe kuko umenya nta jambo afite rero nkavuga ati aya masosiyete aba abashyigikira yo gufatana mu nda aba akwiye kuza arabasigurira ko ari abantu nk'abandi kuko kenshi uje usanga n'umuntu abyara umwana w'umunyamwema amusiga muhira akava kujya kumujyana aho abandi bari umengo ni muntu nyine atari umwana mu bandi
none gasalomo nk'uyo akabazo mbere y'uko ubaza nk'uyu muntu muba mubana w'umunyamwema afise ikibazo cyo kudasohoka cyo kudaserura ibyumviro byiwe ni uko mu kibano aba akumiriwe cyangwa nk'uko bivuze ni muri sosiyete ni sisiteme imikumira ubona ahanini akumirwa nande cyane cyane
mbo abakugurirwa n'abo nyine muri sosiyete tubayemo kuko icyo usanga bamufata nk'umuntu umengo ntiyuzuye sosiyete ugasanga nabone bisuzugura ntibiyege ugasanga bifata nabi ugasanga na hahandi bagiye ngo ntibabakira neza
ariko komeza
nagira renke nibariza uwo muhinga mbo nka jewe mu muryango mbamwe uwo muntu nawene ashobora kuba ari mwe mugabye sindiwe rero nkwibaza ati hari tesite medikari ishobora kwerekana ko byamubyara cyane bigenda gute nagomba nsigurire kuko hariyo guma wumva ngo wowe nawe uzamubyara ngo bizogenda iki ukumva umengo bariko bagutera ubwoba ndetse nagomba azoye umuhinga
ego muganga aragerageza kubishyura urakoze cyane arakigaruka ko icyo kibazo cy'uko umuntu ashobora kumubyara yari yakivuze ariko arakigaragaza kigaruke ko adusobanurire neza ku bashobora kumubyara no kutamubyara urakoze cyane salomo muganga duhereye ku bibazo bya federico yashimitse cyane cyane ku gufasha abo bantu abo nikora kuko benshi muri ba nyamwema barikumira ni abantu badaseruka cyane mu kibano no mu gihugu muri make nk'abaganga iyo muri ko murabavura hari ibindi mushobora kuba mubafasha nk'uko kuja kurondera imfashanyo kwa muganga cyangwa ahandi mashyirahamwe kugira ngo baronke izo nyambaro amashati amashapo n'ibiki byose baba bakeneye mukora gute n'ayo mashyirahamwe abafasha
iby'ukuri ni uvuga ko ibyerekeye gukurikira ibimuga usanga inguvu tutazishyira hamwe uko byatezwa kugenda kugira ngo dukore dukorere hamwe twungurane ubumenyi kugira ngo dushobore gutunganiriza neza ni ukuri aho hantu hashobora kubona ko hariho akantu gahaze mugabo kimwe n'uko yavuze ati indwara y'ubunyamwema rero ni indwara y'abantu ikora kuko hariho n'abantu bitwa ko bize kandi bafise ubuzi b'abanyamwema kimwe rero nicyo nabonye by'ukuri ni uko usanga hari henshi ibitaro byinshi amavuriro menshi atiteguye kwakira abo banyamwema nabonye uku hariho benshi bari bagize amahirwe yo kugenda yo kugenda mu gihugu cya tanzania ntuze yari yabigarutse ko kasimu kuko bagenda noneho nabibona barabaha imiti ijya miti shimiyoterapi yo kubavura kanseri yo ku rukoba mugabo ugasanga ni imiti ni imiti umuntu ateze gufata igihe kirekire cyane wumva nabo umuntu aguhaye imiti y'amayinga abiri atatu ane muri muri iyo miti y'umwanya muto umuntu yarabibonyemo ikintu ni uko hariho amavuriro menshi atiteguye kwakira abo barwayi no kubatinya babatinya ugasanga hariho abantu bo mu rwego rwo kuvura abantu bavuga ko basa n'aba handi ko ndababwiza ukuri basa n'abatinya abarwayi kubera batamenyereye kubakira bari bivurije ahantu bita kilimanjaro hanyuma mugabo bava mu bitaro ibi bajya mu bindi mugabo baragize amahirwe turaronka ibitaro bibakira kandi barabatunganiriza iyo miti irahera hanyuma nk'uko yamya bivuga haraza ibibazo by'amahera bibasaba kuva ngaha baja hajya muri minisiteri de la solidarite bagira ahantu ukabona ko koko bariko barabazimagiza mu nyuma barahava baratora inyishu kubajyana mu ntuze mu bitaro ikiremba mugabo nibaza yuko by'ukuri hamaze gusiga ubuzima abarwayi benshi nabyo nyine bivuye ku gene ku gene kubwene uburyo ari butonyi kubwene batakurikiranwa ukubwene bategerezwa gukurikiranwa naho nyine umuntu yobona yuko harimo harimo inguvu inguvu zosubira kuraba ukubwene zipangwa kugira ngo zishobore gushika ku kintu ku nyishu irama
none nk'ishyirahamwe nk'iryo twumvise mu nkuru twumvise ishyirahamwe nka albano sans frontiere ryoryo ni rimwe mu ishyirahamwe rikomeye ryoba rifise uburyo ni ishyirahamwe rikomeye mugari ritagira uburyo bakorera kera bakorera hajya mu nyakabiga bakora akanya gatonyi n'ikimenyame nibo biruka ibyo byose nibo bagira demarche mugabo ugasanga ntibashobora gukuvura igihugu cyose bafise situation ku rubuga hanyuma kugira ubu bashikire watezwa kubura imana hanyuma ubashikiriye byatezwa gusanga ari uko baronse finansima muri icyo gihe naryo nyine usanga ari ibintu nk'ishyirahamwe byakora ku munsi ku munsi ku munsi ku munsi by'ukuri abaritwara baritanga kandi ugasanga harimo aba albinosi bo nyine nibo baritwara kandi bize kandi ubona babikunda kandi babikora neza mugabo ukabona ko hari ingorane cyane cyane bivuye ku buryo kuko byose byaza bisaba amahera cyane cyane nk'ibyo yavuze byo kuba basigurira ko ari abantu nk'umuntu akubwira ngo ngo nawe nyine ntiyumva ko ari we urumva Eh, ikintu bita perte de l'estime de soi ni umuntu wenyine atezwa kumva ko by'ukuri ari umuntu nk'uwundi ashobora ko hajya agahema hanyuma no mu ishuri ashobora kuba uwa mbere kuko muri bo hariho abarimu hariho abakora mu mu mirimo i- itandukanye ya leta bafite amadiplome anyuranye Eh, hanyuma administration locale ikabafasha eh, ku- ikabaproteja hanyuma ikabagirira promotion haba mu ishuri haba mu buzi haba muri iki na kijya Eh, ndiko ndavuga mugabo byose biteza guhera mu nzu hama bikaja bikaja muri leta hama bikaja mu gihugu eh, kugira ngo bose umwe wese ku kimwerekeye by'ukuri azate ashobore guterera umuganda gushika eh, eh, ku nyishu irama kuri uyo mugwi eh, w'ubwo bumuga Mm. ni nacyo icyo kintu uvuze kirahambaye cyane cy'uko bagomba kwiyumvamo ko ari abantu ni nacyo gituma twatanguye kino kiganiro tubaza duti uretse urukoba rwabo hari icyo batandukanye n'abandi bantu birumvikana yuko ari umuntu nk'uwundi uretse urukoba rwe ruba rusa ruba rutandukanye na mugenzi we Eh, hariho nu- na salomo birumvikana ko nawe nyine afise amakenga abaza ati ni igiki cerekana yuko nshobora kuzovyara umwana nk'uwo urumva amakenga arabandanya yuko aba atari nk'umuntu nk'abandi uretse ubwo bumuga Eh, none eh, ku- kumwishyura icyo kibazo ciwe hari i- ibindi bishobora kwerekana uti mwebwe muri uno Oya, nta muryango kimenyetso kigaragara ku mubiri cyangwa ku kugene ku kugene mu myi- mu myifato yiwe cyo kwerekana ko azobyara abandi kimwe ni uko eh, m- umu- umuntu amaze kuvuka cyangwa ukagira igisanira mu muryango eh, ki- ufise ubwo bumuga nawe we uja muri les personnes à risque Eh, umaze kuja muri les personnes à risque hari ibintu bita genotypage Bi- biga ukugene burya bu tafa de gene z'umuntu ziba zitunganyije kuko byose burya de malformation umuntu adu- a- a- avukana usanga ari izo gene zideterminaro karatere ugasanga eh, ikiganza ni kinini gusumba ikindi uwundi ntaca kigira uwundi kirahetamye uwundi ari inzobe uwundi arirabura afite izuru ri- rinini uwundi izuru rito uwundi ikuguru kurekure uwundi kure- ibintu mwene ibyo ku buryo rero usanga eh, ikintu cyose ishaka karateri dufise hariho jene ipima ama rero umuntu ariko arapima ivyo rero ivyo rero nivyo eh, si si- si vyaha iwacu eh, nivyo abantu bariko baravuga Eh, ni- ni- ni ni ibyo mu bihugu eh, byateye imbere kera ivyo rero aho rero niho baca bahagarara bamaze kubona eh, ku vyerekeye eh, kuri ivyo eh, ubwo bujene bukomanda eh, iyo melanine ad- a- bimeze neza bitameze neza ubu rero niho bariko bara- baca bagerageza gukosora kugira ngo barabe yuko umuntu azovuka umuntu afise kuko ari umunini ni nk'uko nabibabwiye buri kintu bikiri muri experimentation bitarazana inyeshi ziboneka bitarabapfiriye mugabo Mm, bikiriko ibintu bariko birigwa.
bararonderako Mm. tubandanye ku murongo wa telefone twakire emmanuel sinzi ko tukiri kumwe emmanuel uraho neza
muraho muraho murakomeye
turakomeye Mm. tuga ku ijambo
Eh, hari icyo nashaka kubaza kijyanye n'aba bantu ba nyamwema cyangwa se aba- ba nyamweru twe niko tubivuga hari uku ubona umuntu ufite uruhu ariko rwatangiye kuzamo amabara aho ukabona agace kamwe uhereye nko mu kanwa eh, cyangwa inyuma ku mubiri ku ruhu hajeho amabara ya nyamweru ariko ubundi urundi ruhu rwe ari umwirabura usanzwe afite uruhu rwe rusanzwe ariko bikagenda bikura bikura bikura nabazaga ese muganga ibyo bintu bishobora kuvurwa bigakira Mm.
aha kandi ka kabiri Mhm.
i- hari kanseri bavuga y'uruhu
Mhm.
Eh, bivugwa ko ifata ba- aba bantu ba nyamweru ese hari uburyo ki haba nk'urukingo habonekaho nk'urukingo rukingira iyo kanseri kuko inshuro nyinshi ubona nk'ubuzima tubamo hano eh, abenshi baba ari ba ntahonikora ari abakene akaba asabwa gukora imirimo ye y'ubu- mu bijyanye n'ubuhinzi cyangwa n'ubworozi akazayikorera ahantu hanze ku zuba ntabwo igihe kirekire azakimara ari mu nzu ese nta rukingo rwaboneka kugira ngo habe hakingirwa iyo kanseri y'uruhu ni tutubazo nari turashaka kubaza muganga urakoze emanuela Eh, reka twakire na maxime amahoro neza maxime
mahoro urakomeye
yego ndaho kweri Mm, tuga ku ijambo Bo- yego je najyambaze umutumire kugerekeye n'iyo ndwara ya kanseri cyangwa izise za nyamweru ariko ara- ariko aravuga Mm,
Bo, je nanje ico kintu je gusa sinsanze ndi nyamwema ariko je mu mu gihe cyo mu cina je usanga mu ma- bene mu ruhara nagize nazanye utuntu tudukaragashi nkongera nkongera n'imimwe igasatagurika cane gose mm, najyana mbaze ko hoba hariho imiti yovura nk'ivyo bintu yovura nk'ivyo bintu cyane nanje ko noba harimwo imantuze noba ntakwije neza mu mubiri sinzi mm. Wowe usanzwe uri inzobe nyinshi
Eh, bo inzobe ndayifise Mm, ariko si nyinshi cane mm. reka guma ku murongo muganga akwishure ikibazo cawe tukiri ku- tukiri kumwe Ah, muganga duhereye kuri maxime mbere ko ava ku murongo wumva ah, i- iyi ndwara yiwe ifise icis- isano na- n'indwara z'abanyamwema kubera urukuba
oya nka maxime nta mu byo ariko aravuga nta nta kanseri nta nyamwema birimwo kuko urumva avuga ko yuma akazana amabara umubiri ukagaduka cyane cyane muci Eh, usanga ari kumbure indwara zi- zi- zifatiye ku rukuba bimwe by'ama allergie bibaza ko maxime yokwegera muganga ateza kuba ni indwara umuntu ashobora kuvura eh, mugabo eh, nibaza yuko umuntu yomuremesha nta mu byo ariko aravuga uriko urakurikira ibyo- ibyo yavuze nta nta kanseri cyangwa eh, ubunyamwema birimo Mm, urakoze cyane ka tubandanye tubanze twakire cedric mbere ko tugaruka ku kibazo ca emmanuel cedric eh, uraho neza niba neza umunyamakuru yego
Ba- yego nagomba kubaza ah, uyu mutumirwa ndaramukije n'umutumire Mhm.
nagomba kumubaza eh, uyu mutumire eh, mbega iyo indwara twoyita ko eh, ubunyamwema ari indwara canke ari uko umuntu avuka Eh, niba ari indwara eh, yoba iri mu ndwara dufate kw'isi eh, ibangamiye abantu no ku rugero rungana gute turabye ku mugabane eh, wi- wi- w'isi yose dufate ama eh, kigira kabiri eh, nagomba kumubaza ko eh, ah, umunyamwema ashobora kuvuka nk'umunyamwema ko atakuntu akiri mutonya dufate nk'ubushakashatsi sinzi ko baba buraba ko ata bushakashatsi bwaba buraba bakagerageza kuraba ko naho yoboka ari umunyamwema apure nka eh, imyaka nk'ingahe bashobora guhindura uruko baka- akagira nk'uruko bagwira kuko tu- nk'akarorero narabonye eh, nk'aba hari nk'umuntu nka michael jackson urabona ko yahinduye uruhu rwiwe aga- ari umwirabure Mm, michael jackson wewe yara- yaraturiye melanini ziwe nti eh, ntiyara- Eh, yari asanzwe okay, azifise ah, nagomba kubaza ko bit- bitoshoboka ko umunyamwema bashobora kubusha ubushakashatsi uru- aka- akagira urukuba urundi atari ubwo Eh, bw'umunyamwema nicyo nashaka kubaza murakoze urakoze cyane kanya katubanye gato ariko tugerageje gusozera tunishyura n'ibibazo bya emmanuel nawe cedric muganga ah, yabaje ati amabara eh, agenda arakura emmanuel yavuze amabara agenda arakura yashobora kuba yatangiye mu kanwa akajya n'ahandi ibyo byo buke buke bikagenda birakura eh, birashobora gu- ku- kuvugwa Ah, muri make ego murakoze cyane kuko uh, manuel ya- ya- nababwiye ko ke i- inyamwema umuntu avuka ari nyamwema avuka eh, eh, avuka umubiri wera nkavuga umurya w'umuzungu mugabo ahanini ikintu i- ibara ryose ryera riba risigura ko umuntu ari nyamwema nabasiguriye nk'uyu nk'uyu eh, bigenda bitera byera ni ukuvuga wewe ko aba atabivukanye aba yaravukanye ya za melanine ya ya ma- ma- ba- ba- bambe ya mamelanosite bwa bu- se- bwa buserire bukora ibyunyunyu byitwa melanine mugabo kubera imvo zinyuranye ubwo buserire bukaza burapfa hariho indwara bita indwara z'ubukarabe arizo bita bitirigo muzobibona nk'abantu ugaca usanga nko ku maguru eh, zi- zifa- zibanza gufatira ku bihimba by'irondoka ku maguru no ku maboko ku munwa eh, bigatera bizana amabara yera eh, nki- agomba gusa na bijya by'ama byovyo eh, ni- ni- ni- None- ni- ni- ni indwara ziri aki Eh, none dus- ni du- ukuvuga eh, mm, murantunga Ha- Mari- kubaciramwo kutu- Hmm?
guso- mu gusozera tu- ntabaciriyemwo i- eh, Mhm.
ikibazo ca cedric mwakivuze ariko tugisubiriyemwo ni indwara canke n'ubumuga
Eh, Cedri- i- i- indwara ya cedric yabyitiranyije kuko indwara burya irashobora kuba ubumuga kuko hariho indwara ivukanwa n'indwara umuntu azikuze ni ubumuga kubera umuntu aba yarabivukanye hama bidasubira inyuma hanyuma mugabo ni n'indwara kuko urumva ni ni ni iki- ni- ni itera ituma eh, haza eh, haza in- ingaruka ingaruka mbi nyinshi eh, nka Urakoze.
kanseri y'urukoba murakoze cyane rwose yari dr eli mupera avura indwara z'umu- z'urukoba mu burundi hari mu kiganiro cy'amagara y'abantu muri isanga mwari kumwe na oriane itanga ishaka ndabashimiye cyane mwese murakoze
aka urakoze kuri icyo kiganiro muri isanga utugejejeho inshuti zacu muteze